40 years old man. Ah, eskele bèbè tí ò lè bèbè. Oh, I'm not too much. Oh, I'm not too much. this useless boy. He dey Hey, Igbo. Eh, madam, you call me. So, you want me to shout down this house before you answer? No, madam, now once you just call me, I hear my voice, my name from your voice. Enough. Who own all these pants? madam, you say? Afro, who own all these plants? Madam, this one now. Now your pants now. Now you get them now. Are you normal? Madam, now you don't normal. I'm eh, sorry, madam, no verse. But now, now your pants now, now G-string with this now. Afro. So, these are not my size. Look at them now! These are not my pants! Madam, no be! Madam, this one are your size now. Check out man, are your size. Are you? Hey, madam, move this. Eh? Move this. Afro! Afro! Don't play with my intelligence! get am now you dey do like say you no you no sochi, eh you dey do like see am now see am now. Ah! see see see this one wey fine well well now see am now na your size now see am. Ah, you madam are you stupid. madam no no vex. so are you ready to talk now. Uh, madam, e be like say na oga madam na im get am. I mean, uh, uh, Oga Marketer. I don't want people. I want them following. to say my husband is cheating on me? Madam, I don't talk anything, no. I don't talk anything. I don't talk anything. Oga Marketer. Marketer. The Marketer. Jesus! Jesus! Maybe Oga won't buy part for you. You are bad guy birthday dey come so maybe your oga wan buy pants for you so the marketer come forget the the market. na senseless all this old pants oh, they are not new they are not new afro. it not be what I'm thinking. Let it not be what I'm thinking. Honey! Honey! This guy, this kind of rubbish with this now. And so Oga Ronke put himself inside trouble. Hey! I don't tell Oga make it they cool down, make it they relax, they carry, they carry women, you know, agree? One day monkey go go market, you no go come back. Just just imagine. Just, just imagine. Imagine this one. <laughs> Women dey try you. And <laughs> dey wear catapult say na pant. <laughs> in this one go come out? you man. This one no go size up so. Make I check. This one be like madam size. Eh, Dada Madam Saizo. Chai! Um, uh, this one, this one be like shower cap. Make <laughs> I wear this one first. <laughs> Hey! This one na slim shady. Oh. <laughs> Thick slim. um, uh, um, uh, this one go, this one go wine, wine, wine. Tá Ai,